Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ntihedirwe mubasuhuza kandi mbahe ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na fidani niyo ngabo nanjye ndabahaye ikaze mu biganiro byacu
nk'ikibazo cyo gusorera amasambu ikibazo cyo gusorera amazu ibyo twabibonaga mu bihugu byateye imbere ariko nkatwe iwacu byaratubangamiye uwo ni umuturage w'umunyarwanda uvuga ko abangamiwe n'umusoro ku mazu n'ubutaka abo ngabo bafite ubushobozi bukeya bwo kwishyura imisoro itegeko ribateganyiriza yuko begera inama njyanama ya buri karere ubutaka bwabo bubarizwamo naho uwo ni ernest karasira komiseri wungirije ushinzwe imisoro mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu rwanda
abashinga amateka batatu muri amerika bafashe icyemezo gifite intumbero yo kuraba uko ugena amahoro yogaruka mu burundi
abategetsi b'ibihugu bigizwe ahanini n'abayisilamu bateraniye mu gihugu cya turukiya bamaganye icyemezo cya perezida trump cyo kwimurira umurwa mukuru wa israeli mu mujyi wa yerusalemu
ishyirahamwe rihananira agateka ka muntu amnesty international rimenyesha ko ibihugu by'i buraya biriko bifata ingingo zigenewe gutuma impunzi n'abimukira batajabuka ibahari mediterane bavuye muri libiya
izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezwaho na mugenzi wanjye fideli niyonga urakoze di duhere ku nkuru yerekeye burundu aho abashingamateka batatu muri amerika bafashe icyemezo gifite intumbero yo kuruhaba kugena amahoro yogaruka mu gihugu abo bashingamateka ni eliot engel umudemokrate wo muri leta ya new york ari mu mugwi w'inama nshingamateka ujejwe imigenderanire umushingamateka randy holdgren wo mu ntara muri leta ya illinois ari mu bayoboye umugwi ujeje agateka ka muntu n'umushingamateka karen bass ari mu mugwi ujejwe imigenderanire ku bijanye n'akarere ka afurika bashikirije icyemezo gisaba abatavuga rumwe na leta mu burundi kuvavanura n'inzira yo gukoresha inguvu n'ubwicanyi basaba kandi leta y'uburundi kubahiriza ibiringo by'umukuru w'igihugu biri mu ibwirizwa nshingiro no gusubira mu biganiro bigenewe kurondera amahoro mu ntara umushingamateka engel asaba urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi n'umuryango w'ibihugu bya afurika gufata ingingo zikomeye kurushiriza zigenewe kuremera izo mpande zombi kugira zitorere inyishu uruhagarara ruri mu burundi asaba ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika kubandanya kuremera izo mpande zibiri kugira uruhagarara n'ubwicanyi bihagarare mu burundi umushingamateka holdgren avuga ko bemera ko gukorana na leta y'uburundi bishobora guhagarika ubundi bwicanyi mu gihugu umushingamateka bas we amenyesha ko abarundi bakeneye amahoro avuga ko ubwicanyi bufatiye ku mpamvu za politiki atawo bisabirako atangaza ko inama nshingamateka ya amerika ikwiriye kwifatanya n'umuryango w'ibihugu vya afurika n'ishyirahamwe onu mu kwiyamiriza ubwicanyi nk'ubwo bufatiye ku mpamvu za politiki icemezo c'abo bashingamateka gisaba leta y'uburundi kwaka ibigwanisha imigwi vyitwaje gutohoza ityoswa ry'agateka ka muntu no kuja mu biganiro bihagarikiwe n'umuryango w'ibihugu vyo muri afurika mu buseruko abo bashingamateka basaba umuryango w'ibihugu vyo muri afurika mu buseruko n'urwego rwa onu rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi gufatira ibihano abakora ubwicanyi basaba kandi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika gufatira ibihano imigwi yitwaje ibigwanisho igeramira amahoro mu burundi basaba kandi ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika n'ikigo kijejwe iterambere mu makungu usaid gushiraho uburyo bujejwe kugabanya uruhagarara n'ubwicanyi mu gushimikira ku mfashanyo ya amerika igenewe gufasha amashirahamwe aserukira inyungu z'abanyagihugu itangazamakuru ryigenga no guha ibifungurwa n'izindi mfashanyo abanyagihugu bazikeneye tuve ku nkuru yerekeye burundi dukubitire mu karere uh, k'abarabu abategetsi b'ibihugu bigizwe ahanini n'abayisilamu vyakoraniye uno munsi mu gisagara ca istanbul muri turkiya yamirije ingingo ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yo kwemerera kwemera ko igisagara cya yeruzalemu ari umurwa mukuru wa israel ko iyo ngingo iciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu iyo nama ibaye mu gihe hari uruhagarara mu bihugu byo mu karere ko mu buseruko bwo hagati hamwe n'ibinebaguro bibandanya kwiyongera ku ngingo ya perezida trump ku vyerekeye igisagara cya yeruzalemu inama iriko ibera mu gisagara ca Istanbul yateguwe n'ishirahamwe ry'ibihugu mirongo itanu n'indwi vy'abayisilamu Turkiya niyo iyoboye iryo shirahamwe muri iki gihe iyo nama yihutirwa yatumweko na perezida wa Turkiya Tayyip Erdogan perezida Erdogan yamenyesheje ko yatumiye ibihugu mirongo itanu n'indwi by'abayisilamu biha agaciro amategeko mpuzamakungu kandi bibona ko igisagara cya yerusalemu cigaruriwe na israel ari umugwa mukuru w'abanyapalestina perezida w'ubutegetsi bw'abanyapalestina mahmud abbas yatangaje n'umunsi wa gatatu ko ingingo ya perezida trump yemera ko igisagara cya yerusalemu ari umugwa mukuru wa israel ari icyaha yamenyesheje ko abanyapalestina batazokwemera uruhara rwa amerika mu mugambi w'amahoro kuva muri iki gihe yavuze ko amerika ihengamiye ku ruhande rwa israel mubandanya kumviriza amakuru ya hirya no hino twabateguriye ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu amnesty international rimenyesha ko ibihugu vy'iburaya biriko bifata ingingo zigenewe gutuma impunzi z'abimukira batajabuka bahari mediterane bavuye muri libiya ivyo bizotuma izo mpunzi n'abo bimukira bageramirwa muri ico gihugu mu cegeranyo casohotse jo kuwa kabiri ishirahamwe amnesty international ryamenyesheje ko amareta y'ibihugu vy'iburaya bifisemwo uruhara iryo shirahamwe rivuga ko amareta y'iburaya afasha libiya kurwanya baza abantu baza muri ico gihugu mu buryo budaciye mu mategeko amenyereza abajejwe gukingira imbibe z'igihugu kandi yagiranye amasezerano n'abategetsi bo muri ico gihugu mu ntumbero yo kurwanya ubucuruzi bw'abantu impunzi n'abimukira b'abanyafurika ibihumbi amajana n'amajana bafatiwe mu gihugu ca libiya bakaba bageramirwa n'abategetsi b'ico gihugu hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho n'abagurisha abantu kenshi bakorera hamwe ku nyungu z'amafaranga ishirahamwe amnesty international itangaza ko benshi muri izo mpunzi n'abo bimukira bafungiwe mu bibanza birimwo abantu b'umurengera aho bafatwa bunyamaswa kubera ibitigiri binini cyane by'impunzi n'abimukira binjiye mu myaka ya vuba ku butaka bw'ibihugu by'iburaya amaleta y'ivyo bihugu yishyuye mu kugara imbibe n'izindi ngingo zo gutuma abo bantu batabandanya baza muri ivyo bihugu leta zunze ubumwe za amerika zatangaje n'umunsi wa gatatu ko zibabajwe no gutana mu mitwe kwabereye mu gihugu ca etiyopiya abategetsi bo muri ico gihugu bavuga ko kwahitanye abantu cumi n'umunani ubwo bwicanyi buvugwa ko bwabereye mu gisagara ca shelenko mu buseruko bw'igihugu hafi y'urubibe hagati y'intara z'abasomali n'intara z'abaoromo ako karere kabamwo ubwoko bubiri bukomeye cyane muri etiyopiya hamaze iminsi haba ugutana mu mitwe ku rubibe hagati y'intara z'ubwo bwoko bubiri impamvu z'ubwicanyi buherutse kuba ntizitomoye yamara birateye amakenga ku ndyane z'amoko zitera ziyongera muri etiyopiya inteko zijejwe umutekano zivuga ko zishe abantu cumi na batanu ku munsi w'imana inyuma y'uko abantu bari mu myiyerekano bagirije igipolisi ko cishe umuntu umwe ivyo bitangazwa n'umuvugizi w'intara ya oromiya adisu arega abanyeshuri babiri bavuga ko bishwe ku munsi w'imana mu gutana imitwe gutandukanye kwabereye ku ishure kaminuza ya orega mu ntara ya oromiya undi muntu avuga ko yishwe ku ishure kaminuza ya odigra mu buraruko bw'igihugu
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze makuru yacu avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu gihe hasigaye iminsi ibarirwa ku ntoki ngo abaturage bose bafite ubutaka bugomba gusorerwa babe barangije kwishyura umusoro wa leta ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro kirasaba abaturage bavuga ko badafite ubushobozi kwegera inama njyanama z'aho batuye bakazigezaho ibibazo byabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika si umutaka wikorera mu rwanda adufitiye inkuru irambuye kuri iki kibazo ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kigaragaza ko kibarura ubutaka burenga miliyoni imwe n'ibihumbi ijana bugomba gutangirwa amahoro ubu butaka ubusanga mu mijyi ndetse no mu cyaro mu mpera za buri mwaka usanga abaturage benshi bacitse ururondogoro bibaza aho bagomba gukura imisoro yo kwishyura amasambu yabo batuyemo cyangwa amazu babamo aba ni bamwe bavuganye n'ijwi rya amerika hari ibintu biba bibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu nk'ikibazo cyo gusorera amazu ibyo twabibonaga mu bihugu bya byateye imbere ariko nkatwe iwacu byaratubangamiye nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye kuko urareba ugasanga umuturage ntaho yikora afite ako kantu niko karimo inzu ntihari guhinga utuboga ntihari kugira ate noneho hazamo ya misoro ugasanga bibaye bibaye ibindi bindi ni nayo mpamvu usanga abantu benshi n'iyo misoro batagira batayitanga agategereza ati nzabo bazazi bahatware hari ikibazo ki- ki- cy'imisoro y'ubutaka ntabwo twakosora ariko hari abatabishoboye pe tukifuza yuko hazongera hagakorwa ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa komiseri wungirije ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze neste karasira yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko kugeza ubu mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro bateganya kwinjiza amafaranga agera kuri miliyari icumi ziturutse ku misoro y'ubutaka aya akazaba yatanzwe mbere y'itariki ya mirongo itatu n'imwe z'uku kwezi kwa cumi na kabiri uyu muyobozi ariko avuga ko kugeza ubu abangana n'ibihumbi magana atanu aribo bamaze kwishyura imisoro kandi ko hari icyizere cy'uko abasigaye bazaba barangije kwishyura mu mpera z'umwaka komiseri karasira asaba abaturage bafite ibibazo cyane cyane abagaragaje ubukene ko bakwegera inama njyanama zabo zikabarangiriza ibibazo abo ngabo bafite ubushobozi bukeya bwo kwishyura imisoro iri tegeko ribateganyiriza yuko begera inama njyanama ya ya buri karere ba- ubutaka bwabo bubarizwamo hanyuma baka- bakabandikira bakaberekana ko bafite ikibazo inama njyanama ikabisuzuma hanyuma ikaba yabasonera birakorwa cyane nta kibazo iyo umuturage afite ikibazo kijyanye n'imisoro y'inzego z'ibanze inama njyanama niyo urwego rw'akarere icyo kibazo cyangwa se ibibazo afite bibarirwamo nibo nibo bafata icyemezo nawe rwanda reveni uwo itazabyemerera ko muzi ko wenda uwasaba wese atari ko azemererwa kandi tuzamwishyuza tuzamwishyuza of course tuza tuzamwishyuza kuko inama njyanama niduha amabwiriza yo tugenderaho niba asa- niba asabye ko atazishyura bakamuhakanira twa- twakora iki twamwishyuza kuva imisoro y'inzego z'ibanze yakwegurira ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro abaturage benshi bagiye bagaragaza ko iki kibazo kitaboroheye iyo babuze ubushobozi bwo kwishyura hari ababwirwa ko bajya kubisobanurira rwanda reveni otoriti abandi bakabwirwa ko bajyana ibibazo byabo ku turere batuyemo ibintu abaturage bemeza ko bibasaba gusiragira ariko bikarangira bitabonewe umuti bambariye umusoro w'ibihumbi magana abiri mirongo cyenda ubujurire bugatangwa ariko ukabona ntacyo ubuyobozi burimo bukora kandi imisoro niko irimo yiyongera ikibazo cy'imisoro cyane cyane kiraduhangayikishije kuko reveni buri munsi iteramo baje kutwishyuza rwose ukagera ukereza amaboko ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kirabarura ubutaka bwanditse bugera kuri miliyoni cumi n'imwe ariko muri ubwo bwanditse harimo ubwabashije kubona ba nyirabwo bugeze kuri miliyoni umunani ubundi bugera kuri miliyoni eshatu zisigaye hari izo usanga abantu batari mu gihugu cyangwa harimo amakimbirane hataraboneka uwabwiyandikaho iteka rigena kwishyura amahoro ku bukode bw'ubutaka risobanura ko ubutaka butishyura ari ubwo usanga bwaragenewe ubuhinzi kandi butarengeje hegitari ebyiri cyane cyane ubwo butaka usanga buri mu cyaro hari n'abantu bari mu byiciro cy'ubudehe bagaragaza ko nta bushobozi bafite abo nabo barasonerwa ndetse ubutaka buri mu maboko ya leta nabwo ni busora asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
tuve mu rwanda tunyarukire mu burundi aho ingengo y'imari ya leta izakoresha umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yemejwe ku majwi ijana ku ijana mu nteko ishinga amategeko amafaranga leta izakoresha muri rusange aziyongeraho ga- kane n'ibice bitandatu ku ijana ugereranije n'ayo yakore- yakoresheje muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite ishatse niwe dukesha iyi nkuru ubwiyongere bw'amafaranga leta igiye gukoresha mu bibiri na cumi n'umunani bufatanya n'ubwiyongere butekanije ku butunzi ubwihanige n'amafaranga ariko arakora muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi domisiyoni yo ku bwayo yabisiguriye abashingamateka mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe ugereranije n'umwaka w'ibihumbi na cumi n'indwi uburyo bushobora kuzokwiyongera ku rugero rw'imiliyaridi mirongo indwi n'imwe n'ibice bitatu uburyo bwose buzokwegeranywa ubutunzi bwacu bushobora kwiyongera ku rugero rw'ibice bitatu n'ibice icenda ku ijana izo miliyari zirenga igihumbi n'amajana abiri na mirongo ibiri leta iterekanya gukoresha mu bibiri na cumi n'umunani zigabanganije mu bisata bitandukanye harimo yatekanijwe gukoreshwa ku ndege rero umukuru w'igihugu iyo nayo ikaba yongewe imiliyoni amajana atanu mu gihe muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yari yahawe miliyoni zirenga ijana na mirongo irindwi iyo ndege ibinwe ya leta kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu bamwe mu bashingamateka bari mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe babajije ibijyanye n'iyo ndege na rijya batarayibona igurutse umushingamateka mareka pamfile irakoteshejwe cyangwa ikoteshejwe niba ikoteshejwe muri bije ayo mafaranga yoba ajyahe ko idakoteshejwe aya mafaranga yo kuregiranzeke no kurepara yobamo ntabwo kaperezida nagomba umushikiranganji w'ikigega ca leta ntiyavuze aho iyo ndege iri ariko yemeje yuko iriho indege iriho kandi irabona nje gambesha iriho kandi irabona ati mbega irakoteshejwe indege ntikoteshejwe indege si n'umuhinga watso indege uyifise iguruka itaguruka itwara amahera koreza inspection ni regiriyeri ni uko ntuvuga ngo ntiyagurutse oya izivuye kuyitunga gusa reza inspection utegerezwa kuzikoresha utazikoresheje mu nyuma dekarasi agenda bakakubwira ko itazosubira no kuguruka hariho ama inspection akorwa para raporo y'amasaha yagurutse hariho inspection zikorwa para raporo y'amasaha ya plusieurs sortes d'inspection donc si ikibazo mu mbega iri kugurukira hehe mbega igizene ikibazo ni uko indege ihari imaze kuhaba iraheza igakonsoma mu mafaranga leta izokoresha ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hatekanijwe imiliyaridi cumi na zibiri n'igice mu gihe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi amafaranga yatekanijwe gukoreshwa harimwo ayagenewe amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ayo nayo akaba yarenga imiliyaridi zitandatu mu gihe haheze iminsi ibiri hagiyeho itegeko nshikiranganji rigenga intera rigenga ayo matora ikigega cya mbere cy'umukuru n'amashingamateka agatongwasa yabayije igituma habanza kujaho itegeko kandi havugwa yuko intererano iba ku gushaka hamwe mu nsiguro bati ayo mafaranga yo guterera amatora si obligatoire mugabo hamaze kujaho itegeko mukanavuga yuko imishahara izokatwa arasuruse mwumva yuko atari ku bushake bw'umuntu none ko abantu muba mwabarihishije ikori ku mishahara bitoro byaraduze amazi muri regidezo yaraduze amatara niko kuko n'ibindi bifungurwa hirya no hino ku masoko murabona yuko byaduze kandi imishahara nayo ntiyakurikiye ngo iduge none ko bisanzwe biri ngaha irindi tegeko riza ryo gutoza amafaranga andeho dolarwa bijeteri mwumva yuko umenga ryoba rije kuremera abantu kuri ico kibazo umushikiranganji w'ikigega ca leta yasubiye gushikiriza ko intererano izotangwa gushaka yabona ko bashyizeho itegeko kugira ngo habe urutonde mu itorokanywa ry'amafaranga y'intererano ayo mafaranga leta izokoresha mu bibiri na cumi n'umunani ku ruhande rumwe azova mu makori n'amatagisi ayo nayo azokwiyongera gushika kuri cenda n'ibice bitandatu kw'ijana nk'uko tubisoma muri iyo nteguro y'itegeko ayandi nayo agategekanywa kuva mu mfashanyo mvamakungu ku bijanye n'izo mfashanyo mu bihumbi bibiri na cumi n'indwi hari hatekanijwe imiyayide amajana mirongo itandatu na zitandatu ubu naho mu interuro y'itegeko igenga amafaranga azokoreshwa mu bibiri na cumi n'umunani ayo mafaranga akaba yiyongereyeko gushika ku miyayidi amajana atatu na mirongo irindwi na zibiri n'ibice bibiri hihwejwe amafaranga leta itegekanya gukoresha muri interuro y'itegeko hakihwezwa kandi n'itegekanya kuronka hashariho igihengeri c'imiyayidi ijana na mirongo itanu n'umunani domisiyoni yo ku bwayo bajijwe ukugene abona ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi kabushiranganji w'ikigega ca leta mu vyo yashikirije arashima intambwe uburundi bushitseko jewe numva ndi fier yuko abarundi bariko barifatira lo destin y'igihugu cabo mu minwe yabo birashoboka yuko tugera ahantu sivuze ngo n'uyu mwaka umwaka aho turabona ko byashoboka tugera ahantu tuvuga tuti uburundi burashobora gufinansa bije yabwo mu buryo buvuye muri iki gihugu kuko uburundi ni bukenya integuro igenga amafaranga leta izokoresha mu bibiri na cumi n'umunani yakozwe hisunzwe ugutubika uwavubi mbere n'ibisata bimwe bimwe inkoramutima ku gihugu byagabanijwe amafaranga aha tukavuga nk'icurinyi n'ubworozi ariko rero naho bimwe bigabanywa hariyo ibindi byongerejwe aha tukavuga nk'ikiriya imigambi y'umukuru w'igihugu aho amafaranga igenewe yavuye ku miliyaridi n'imiliyoni amajana abiri akaja ku miliyaridi zibiri n'imiliyoni amajana abiri ibujumbura fidelite yishatse ijwi ry'amerika tugume mu burundi guverinoma y'icyo gihugu yatangiye igikorwa cyo gusobanurira abanyagihugu ibintu bigamije eh, bigamijwe muri gahunda yayo yo kuvugurura itegeko nshinga uyu munsi minisitiri w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni yari mu ntara ya Makamba umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Chris Munezero yarariyo Makamba ibaye intara ya mbere igendewe n'intumwa ya leta y'u Burundi kugira ngo asigure imyinyanyuro nshasha z'ibwizwa nshingiro iyo nama yamaze amasaha abiri n'igice ikaba yahuje umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni n'abajejwe intwaro kuva kuri buramatari gushika ku barongoye imitumba abaserukira amashengero n'amashirahamwe akorera mu ntara ya Makamba umushikiranganji Bunyoni yashikirije ingingo nkuru nkuru impinyanyuro zihagazeko guhera ku cya mbere kijyanye n'ubwigenge mu kwitunganiriza intwaro y'igihugu umuco wa kabiri ni ujyanye n'ibyerekeye agateka ka zina muntu n'ingene ibihugu bishobora guhanahana abafungwa ubugira gatatu ni ibijyanye n'ingendo ya politiki cyangwa intumbero ya politiki ikigira kane ni ibijyanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu butunganijwe ikigira gatanu ni ingene uburundi bwo kwinjira koko muri uwo muryango w'akarere k'ubuseruko icya nyuma ni mu bijyanye n'ingingo mfatakibanza zongera zikarangiza ino nteguro y'ibwirizwa nshingiro umushikiranganji w'umutekano yongeye arasigura ibikuru bikuru biri muri izo ngingo aho yerekanye mu gisata c'agateka ka zina muntu bimwe muri bishasha vyongewemwo zarahindutse ku buryo atanga ingo n'imwe izoza yemera yuko umwenegihugu w'umurundi ashobora kuvanwa mu gihugu cy'uburundi ngo agende gucibwa urubanza mu kindi gihugu ivyo bita extradition haba no ku byaha bikomakomeye ibyo ari byo byose harimo n'ibyaha byo mu ntambara harimo n'ibyaha byo guhohotera agateka ka zina muntu ibyo byose birahanwa kandi n'ibihano bikomakomeye ugereranije mbere n'ingene babihana mu bindi bihugu ibishasha saho honyene no mu biriya bigambwe n'abanyepolitiki naho nyene impinyanyuro zariyumviriwe ni nacyo gituma muri iyi mpinyanyuro abayendepanda abateri politike barabujijwe guforoma amakoalisiyo hanyuma kandi kugira ngo umuntu abe yo kwemeza ko yabaye umuwendepanda ni uko rero bamaze niburiburi imyaka ibiri atamugambo wa politike yegamiyemo umushikiranganji alenga iyo mu bunyoni yongeye arahamagarira abitavye iyo nama gufasha mu gikorwa co gusigurira abarundi ineza yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro ku nteguro ya leta y'u Burundi nuko abarundi batoteba gutora izo mpinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro kugira ngo ntibihave bifatana n'ikiringo co gutegura amatora ategekanijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri imakamba Chris Munezero ku bw'ijwi rya Amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
isiganwa ry'amagare mu muryango wa afurika y'uburasirazuba ryiswe pedo for peace ribera mu burundi rigeze ku munsi waryo wa gatatu umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka yarikurikiranye
haje guterwa ibiti bitandatu byitiriwe ibihugu bitandatu byo mu muryango w'ibihugu bya afurika y'ubuseruko ku mugwa mukuru wa komine nyanzarake ku ibarabara rya nyanzarake makamba buramatari w'iyo ntara yatanguje iryo higanwa gade niyukuri yavuze ko iryo siganwa ku makinga ku butaka bw'uburundi ariko imenyamenya ko igihugu ari nyabagendwa igikorwa ntabwo yo gushima cyane abagitunganije na cyane cyane leta yacu y'uburundi yemeye yuko igikorwa kibera mu gihugu cy'uburundi nkanezerwa cyane n'ingene biyumviye yuko cyoca mu ntacu y'amakamba igikorwa ndagiha ni uko byerekana yuko mu burundi hari amahoro kuko ibihugu biri mu karere k'ubuseruko kubera icyo gikorwa hamwe mu gihugu cy'uburundi ku makungu hose ku isi urabona yuko igihugu cy'uburundi gifite amahoro ikindi nacyerekana yuko ibihugu bya afurika y'ubuseruko bifitaniye ubumwe bifitaniye urukundo ibyo bikora byose bikorera hamwe umuti rero biciye muri siporo amahoro arashobora kuboneka amashobora gutsinda atanu biciye muri siporo amahoro arakomera kuko amahoro yo asanzwe ahari ntabwo aboneka asanzwe ahari kanatsinda aranatsimbataye ni ugushishikara gusa dushishikara kuyashyigikira kugira ngo ntihage baduca mu byahomye ngo bayahungabanye isiganwa ritari ryoroshe ku munsi ugira gatatu kuva ritangujwe kuko abasiganwa baduze mu misozi ihanamye ibirometero ijana na kimwe nibyo bategerezwa gukora kuva inyanzaraki gushika muri komine bukirasazi y'intara ya gitega umunanotsi aturuka mu gihugu cy'ubuganda niwe yabaye uwa mbere kuri ibyo birometero ijana na kimwe yakoresheje amasahane n'iminota mirongo ibiri n'ine umurundi yashitse ubwa mbere yabaye uwa gatanu shimirimana jean marie yabwijwe ijya amerika ingorane abarundi bagize ingorane tubaye habaye ko kontaratake kuko batagutwatakira kuri rukonwe kugira turinze tuyimara basa ko n'uwa mbere asa n'uko yamaze adusize umwanya utari mutoya ariko turagerageza kurwana ku tubara twamufata biratunanira twebwe ikintu twasaba bwa mbere tusaba ko federasiyo yacu idufata mu maboko ikatwamiza imbere zayo kugira ngo tugire imyiteguro ihagije ubwa mbere iturose amakinga hanyuma tuyantrene kuko iyi competition ibaye nta muntu yigeze agira antrenema n'imwe badufashe nko basanzwe bazi ko tuba professionnel gusa tuza tunyonga amakinga ati ni moto amakinga muje kunyonga iyo ngorane ni nayo umumenyereza wo mu rwiserukiragihugu w'abanonotsi basiganwa ku makinga avuga faustin ndenzako agasaba leta y'u Burundi n'abandi bakunda urukino rwo gusiganwa ku makinga gufasha kugira abanonotsi b'abarundi batera imbere ikindi nosaba ni uko leta yogerageza kudufasha ibikoresho nk'amakinga turacafite amakinga make cyane hanyuma n'amasosiyete yogerageza gusahiriza akadufasha kugira ngo urukino rw'amakinga rutere imbere ngomenya ko umunonotsi w'umurundi kazi yitabye iryo higanwa kuri uno munsi ugira gatatu atarangije gusiganwa adelphine nifasha yabujijwe n'igikomere cyaturutse ku isanganya yagize kuri uyu wa kabiri ashitse muri komine nyanzarake iryo siganwa tour du burundi ku makinga ryatunganijwe n'ibihugu byo mu muryango wa afurika y'ubuseruko mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro rizobandanya ku ntambuko igira kane kuri uyu wa kane abasiganwa bazova muri komine bukirasazi bagana intara ya cankuzo muri komine bukirasazi y'intara gitega evariste nzikubanya nka ijwi rya amerika
mu makuru y'imikino shampiyona y'umupira w'amaguru mu gihugu cy'ubwongereza irakomeza mu kanya aho ikipe ya newcastle united iza gukina na everton southampton ize guhura na leicester city swansea city irakina na manchester city ikomeje kuyobora urutonde rw'agateganyo rw'iyo shampiyona liverpool iraza guhura na west bromwich albion manchester united iri ku mwanya wa kabiri muri iyo shampiyona yo iraza guhura na afc bournemouth hanyuma tottenham hotspur iraza guhura na brighton and hove albion hanyuma west ham united ize gukina n'ikipe ya arsenal kugeza kuri uyu munsi ikipe ya manchester city niyo ikomeje kuza ku isonga n'amanota mirongo ine n'atandatu manchester united ifite amanota mirongo itatu n'atanu chelsea nayo ifite mirongo itatu n'atanu banley iza ku mwanya wa kane n'amanota mirongo itatu na rimwe liverpool ikaza ku mwanya wa gatanu n'amanota mirongo itatu naho arsenal ikaza ku mwanya uh, wa gatandatu n'amanota makumyabiri n'icyenda hagati aho kandi uh, muri ya mikino uh, mu kanya harimo harakinwa umukino hagati y'ikipe ya al jazira na real do madrid uh, kugeza kuri uyu munota al jazira ikaba ifite igitego kimwe ku busa ayo niyo makuru y'imikino avugwa kuri iyi saha mu kanya turabagezaho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi nk'uko nari mbibabwiye mbere y'uko dusezeranaho reka twongere tubibutse amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi fidel urakoze edi twabwiye ko abashinga amateka batatu muri amerika bafashe icyemezo gifite intumbero yo kuraba ukugena amahoro yogaruka mu burundi abashinga amateka ni eliot engel umudemokrate wo muri leta ya new york ari mu mugwi w'inama amateka ujejwe imigenderanire umushinga amateka rendi holtgren wo muri leta ya illinois ari mu bayoboye umugwi ujejwe agateka ka muntu n'umushinga amateka karen bass ari mu mugwi ujejwe imigenderanire ku bijyanye n'akarere ka afurika ashikirije icyemezo gisaba abatavuga rumwe na leta mu burundi kuvavanura n'inzira yo gukoresha ingufu n'ubwicanyi bagasaba leta y'u burundi kubahiriza ibiringo by'umukuru w'igihugu biri mu ibwirizwa nshingiro no gusubira mu biganiro bigenewe kurondera amahoro mu ntara ku yindi nkuru twababwiye ko abategetsi b'ibihugu bigize bigizwe ahanini n'abayisilamu byakoraniye uno munsi mu gisagara cya istanbul muri turikiya vyiyamirije ingingo ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump y'ukwemera ko igisagara cya yeruzalemu ari umugwa mukuru w'igihugu cya israel ku iyo ngingo iciye ku biri n'amategeko mpuzamakungu iyo nama ibaye mu gihe hari uruhagarara mu bihugu byo mu karere ko mu buseruko bwo hagati hamwe n'ibindebaguro bibandanya kwiyongera ku ngingo ya perezida trump ku vyerekeye igisagara cya yeruzalemu inama iriko ibera mu gisagara cya istanbul iteguwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu mirongo itanu n'indwi by'abayisilamu ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu amnesty international imenyesha ko ibihugu by'iburaya biriko bifata ingingo zigenewe gutuma impunzi z'abimukira bataja kukiba hari mediterane bavuye muri libiya ivyo bizotuma izo mpunzi n'abo bimukira bageramirwa muri ico gihugu leta zunze ubumwe za amerika zatangaje uno musi wa gatatu ko zibabajwe no gutana mu mitwe kwabereye mu gihugu ca etiyopiya abategetsi bo muri ico gihugu bavuga ko uko gutana mu mitwe kwahitanye abantu cumi n'umunani nshuti ni kuri ayo makuru dusorejeho ibi amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema na fideni niyo ngabo tubifurije kugira ibihe byiza tubatumira no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika thank you